Hello oh my country people o, oh. how una dey? My people I greet una according to una time o, oh. una una una do well o for watching my videos and uh, all my returning subscribers. Say God go bless una. In case you never subscribe, make you subscribe abeg. So um today gist na about uh, eh, Ooni of Ife Ooni of daughter wey dem dey call Princess Adeola. Yes. my people na princess adiola matter na i carry come come talk eh, to let una know say oni of ife daughter wey the dey call princess adiola they show solidarity solidarity support to queen naomi because oh, eh, according to reports wetin we hear we hear saying since when dey be say oni of ife and queen naomi get kwanta where queen naomi come carry leave that palace since that time adeola no too day happy her way and eh, in papa way no too gel like before like the way their way was so gel according to report adeola call on of ife which is in papa tell and say say since when be say queen left that palace say she the miss the palace she the miss queen she the miss all the good and uh, memorable moments wey be say they share together say e no know why this thing come aggravate to this level say in fact im wey be say be princess adeola she no dey happy for all this thing when e be say e dey go on say im too say by now uh, oni of ife which is im papa with queen naomi for don settle out their differences say because this whole thing when im papa come go marry plenty wife come again na that thing na im come make queen naomi dey find am very difficult say she wan come back to that palace na dey see am so queen naomi now come dey find am very very difficult of how im go come the palace becos una know say of recent wey queen naomi grant interview say she no go fit eh, fit in for that system at all and only if ife now wants make queen naomi and tadenikawo come back to the palace Now they say also. So um, in that process, Oni of Ife and Adiola get conversation before Adiola come tell him papa say all this thing when it be say happen. Say him will be Adiola. Say she not just they happy. Say because she know all the way where we say well, the role where we say Queen Naomi play everything. Say you know like the way we say papa handle the whole situation say a papa no just handle this whole situation um, um, maturedly say because even when queen naomi verse and left that palace if the father na be the father if father na senior man say he supposed to na be the cabinet he supposed to make sure say he and queen naomi iron out their difference say because all this thing when e be say he just they go on say he not they happy and since when my people una know say since when he be say Oni of Ife, uh, left the palace. Since that time, Adiola, you can. Eh, Adiola had to relocate. She relocated, she vanished, come for, for, for Nigeria, just find a way, go Canada to go settle. Although she, according to report, any moment from now, Adiola go marry because uh, they don't do introduction. It all carry the Igbo fiancé to come show the father, which the father knows. If father no object say after all adeola no with small pikin again so if he bring man come in, no go fee. say make adeola go ahead or make it no go ahead na wetin adeola decide because she's no longer a baby Now waiting he decide na man when e be say carry come now im go say im go marry if not don't get some kind eh, eh, connection when we say only of ife eh, some kind some kind of oniofi friend if a friend they go bring their their son say ah they want make oniofife but adeola not be that kind girl when he be say adeola need somebody eh, adeola because this whole thing when it happened between him papa with only uh, eh, with uh, uh, queen naomi according to adeola adeola say this whole thing they make am They marriage something dey even dey dey fear am because e no come know say e no come know whether marriage is sweet abi e no sweet say. but e no e own be say the person wey be say im go marry don already assure am say ah their marriage dem go dem go dem go marry their their marriage no go get any wahala and since when e be say im dey date the the the guy the guy never give am any cause to to fear say if not so this whole thing is very very scaring whereby somebody already bring him heart they give man at the end of the day the man go come sama the heart for grand pieces am without with full alacrity without any fear or favour so queen Adiola, una no say her relationship with queen naomi they very very cordial yes he and queen naomi they be best of friend so to tell you say queen naomi a very godly woman a very nice woman because if queen naomi na anyhow yaya ya person here and adeola for no dey agree after all oniofife eh, don't marry several wives. He don't marry eh, wura we no see wura with eh, adeola for one day say dem snap picture or to tell you say where person marry godly woman Hmm, godly woman a godly woman so according to report adeola say if he no say if to say queen naomi did that palace everything for work out well accordingly He say "Hmm, him wey be say him be adeola to even enter dat palace sef e no fit because I him no the place just dey somehow no hope the house the place is no longer homey e look like official place wey be say everybody is just too official for there unlike queen naomi wey be say queen naomi dey homely im go fit enter queen naomi eh, place eat feel free carry tadenika o This one she no dey feel anything like say e say anytime wey be say im dey di palace eh, e no dey do am like say im dey palace so hmm, my pipo o oh, adeola just dey express in, in in in whether na grievances sabi na wetin eh, or annoyance dat go talk towards the way be say the attitude wey be say in Papa played, to which the role where Papa played to the extent of he can't allow Queen Naomi leave. So he said, hmm, things can never be like before until Queen Naomi go return to that palace before things go start to the mm, the jail. He said, as Queen Naomi no did that palace, hmm, the palace is not lively. It's not lively at all. Say because Queen Naomi they make the palace they lively and the rest say but all these women they are too ah They are not tired They are not just tell papa say the house will be saying he used to know the house will be saying he used to come and feel free he say that house is no longer there say what he don say na people when he be say they just come for the class they just come for the royal royals they will just want to belong and that is what carry them come and she she wey be say she be abiola im know say ninety nine percent of these end time oloris dem no love the the the uh, father they are just after what they can get ah na wow no be small thing o oh, my people onyefufe just tell am say im go wetin go assure adeola be say by the grace of god im go try his best to make sure say e iron out things between him and queen naomi say becos naomi leaving that palace alone put shock for im body im never feel recover from that shock all this one when he be saying they do im they dey do eh, as per person when he be saying strong say eh once in a while di thing they tell on him hmm, my people, not be small I don't lie with him, papa Not be small conversation they do my people, what do una think about this whole thing? What do una think in case una never subscribe to this channel abeg make una subscribe all our returning subscribers say god go bless una una do well o oh. bye